ka iminsi yose kuva kuwa mbere
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye bandi dufatanije kuyabagezaho abanyamerika uyu munsi barahitamo perezida ugomba kubayobora mu myaka ine iri imbere denoma niyumvira amatora yabaye muri deni riseze kubera ko bari bakomeza kuraba amakuru ukareba n'ibiharuro bakavuga ati irarazotinda ari imbere ari imbere ukibaza yuko ariko bizogenda ariko siko byagenda turiteze uwo ari we wese ashobora gutsinda ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko joe biden umudemokarate ari imbere ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko trump ari imbere cyangwa begeranye cyane abo ni bamwe mu barundi b'abanyamerika bavuga uko babonye aya matora aya makuru ari bwibanda ahanini ku matora yabaye uyu munsi hano muri amerika abanyamerika uyu munsi ku wa kabiri barahitamo uzabayobora mu gihe cy'imyaka ine iri imbere hagati ya perezida donald trump umurepublikani na joe biden umudemokrate wahoze ari visi perezida fidel niyongabo arakomeza iyi nkuru abanyamerika imiliyoni n'imiliyoni baratora uno munsi ku wa kabiri mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo guhitamwo ubuzobayobora mu kiringo c'imyaka ine yimirije ibiro vy'amatora biruguruye mu bice nka vyose vyo mu buseruko bw'igihugu joe biden araza kuja mu bisagara bibiri vyo muri leta ya pennsylvania imbere y'uko agaruka muri leta ya delaware gushikiriza ijambo ku muhingamo w'uno munsi trump araza kugendera icicaro c'abajejwe kumufasha gusubira gutorwa hanze y'igisagara ca washington imbere y'uko agaruka mu biro vyiwe maison blanche araza gutanga kandi ikiganiro kuri porogaramu yitwa fox and friends ya televiziyo fox news abanyamerika barenga miliyoni mirongo icenda n'icenda baramaze gutora ni ukuvuga ibirenga bibiri vya gatatu vy'abagera ku miliyoni ijana na mirongo itatu n'icenda batoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu benshi mu batoye imbere y'igihe bamenyesheje ko bashatse kwirinda imirongo miremire y'abatora uno munsi ku wa kabiri mu bibanza vy'amatora ni mu gihe ibitigiri vy'abandura umugera wa korona bibandanya kwiyongera mu gihugu
nk'uko tumaze kubibabwira uyu munsi abanyamerika baratora umukuru w'igihugu ugomba kubayobora mu myaka ine iri imbere ku mpande zombi ku isonga hari umurepublikani donald trump n'umudemokarate joe biden ijwi rya amerika ryiyemeje kubakurikiranira no kubagezaho uko aya matora arimo agenda hano mu birorero bikikije umurwa mukuru diane nininahazwe wagiye ahantu hatandukanye hano i washington dc mu murwa mukuru wa amerika ubu ugeze he Geoffrey neza na neza ndi imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu White House urayivuze ko hariho indirimbo zitandukanye sinzi ko nobyita indirimbo z'abiyerekana cyangwa iz'abagiriki ariko imbere yanjye mbona ibicapo bitandukanye biriko amajambo amwe amwe tutaza gushobora gusubiramo ariko ayo dushobora gusubiramo harimo nka Black Lives Matter bisigura ko ari amajambo menshi aho ubutumwa cyangwa asa nk'ari kwarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu bayashizeho Donald Trump niho bayashize impande y'ahaba abo ubona rero bahari nabo novuga ko baba bashigikiye cyane rwose Joe Biden kuko ubutumwa buhari butandukanye ari ubuza bwerekana ko bashaka impinduka aho rero nubwo ndakubwiye ko ndi imbere ya White House ntitwemereye kuhegera ameshamakuru atandukanye ndabona aba atandukanye waseza kamera bafise kwa mikoro ariko nta n'umwe nta n'umwe ariko aremererwa kuhegera abanyagihugu batandukanye bamwe bari ngaho bamwe bariko bararirimba bamwe bafise ibicapo bitandukanye nuko umwuka wifashe ngahanye kuri white house nibutse ko hanakanye buke buke ariko yumbeho isa nk'uko atasho iriko irabwira abari ngaha imbere ya white house warumbwiye ku ruhande rwa joe biden hari abagaragara bandi ku rundi ruhande baba bashyigikiye uruhande rw'abarepublikani wabonye
joffrey ni kuri aho ndi jewe abo nimba bahari niba ariko barigaragaza cyane nk'uko bashyigikiye joe biden baba bariko barigaragaza aho nagenda aca hariho n'ibyo abo twavuganye baraza kumva abumva ijwi rya amerika amakuru yacu ari imbere ibyo bavuze bitandukanye aho ndavuga nk'abanyafurika bavuga ati afurika yibagiwe ndavuga umunyamerika umwe twahuye ndamubaza mu micungararo ya white house nyine ambarira ati kera nahora nicara ngaha nkinywera agakawa amerewe neza ariko urabona ko bahazibiye bahazibiye bahazibiye iruhande yaho si kure hariho ubushikiranganzi bw'ubutunzi bwa amerika nabwo nyine burazibiye amaresitora amazu y'uburiro amabanki nka ceza ni banki ikomeye ngaha muri amerika ibintu bashyizeho imbaho um, inzu z'uburiro zihari inzu zidandarizwamo impuzu bariko barashiraho imbaho umwe mubona avuganye nawe nkamazi ati izi imbaho n'izikenije ati ntawuzi ikiza gushika amasaha ari imbere reka twicungere gato tubike ibyacu ntiyabandanije ko tuvugana yaciye anyugarira ko yikomereza bashaka abakozi bakomeza bashaka izo mbaho zabo nuko zifashe mu majambo make turavuga rero ku gikorwa cy'itora aho wanyuze wabonye igikorwa cy'itora gihagaze gute
aho naciye washington dc maze guca ahantu habiri uho bariko baratora ntibari benshi cane nk'uko abantu bashobora kutwiyumvira kumbure benshi baramaze gutora naho twavugana abavumyi barabaravuga ati narahejeje gutora ntibari benshi cane rwose ariko kandi urabona ko nubwo batari benshi no mwibarabara si novuga ko washington dc nk'abazi igisagara ca washington dc ni igisagara kigenderwa c'ingenzi mwibarabara imiduga si myinshi cane rwose abantu si benshi cane rwose Ah, nubwo hariho novuga ngo ingingo zafashe kugira zorohereze ingenzi nk'amamodoka yunguruza abantu azwi ku izina rya uba yagabanijwe aho urahagendeshwa ku madolari icumi bahashize ku madolari atanu Ah, izo ngingo zirahari ariko ntiwovuga yuko igisagara ca washington dc kirimo abantu benshi haba ku biro vy'itora haba mu mabarabara
Mm, naho ku bijyanye n'ikiza cya covid cumi n'icyenda kuko ni kimwe mu byari bihangayikishije abantu bavuga bati ntabwo bizatuma amatora agenda nk'uko bisanzwe hari ikintu kidasanzwe ubona cyabaye cyangwa uburyo abantu bitwaye mu rwego rwo kwirinda icyo kiza aho ndi ndabona nk'abantu barafise ubupfukamunwa aho naciye bariko baratora bari bafite ubupfukamunwa kandi urabona ko bategeranye cyane rwose nibaza ko kino kiza kirahari barabizi benshi bafashe izo ngamba bavyubahirije nta benshi muhora mw'ibarabara bat- batariko barikingira
ye uri aho rero ku ngoro y'umukuru w'igihugu ahandi uteganya kugera mu murwa mukuru wa amerika nihe abanywanyi b'ijwi rya amerika bitegura iki mu makuru yacu ataha
aha mvuye ngaha anyi ku ngoro y'umukuru w'igihugu white house ndahava nerekeza muri leta ya virginia naho nyene novuga ko ari leta itumberanye cane na washington dc aho naho ndaza kuraba uko vyifashe nciye mu bisagara bitandukanye harimo nka chinatown ni igisagara mwumva ko citiriwe ubushinwa hari ico twokwita imirimo myinshi itandukanye yaba amarestaurant yaba inzu zo ku- gukoramo imyidagaduro itandukanye ni igisagara nk'abari mu burundi bashobora gufata nka bujumbura bari kigali bagafata nka kigali kirashusha abantu hari abantu benshi baza uruja n'uruza aho ndaza kuhaca ndabe yuko urwo ruja n'uruza rwahahora rwaba ku bakiri bato canke kubaza kuhidagadurira ariko bimeze hama nerekeze virginia naho ndabe arlington uko vyifashe baheze babikurikire mu makuru yacu yo hano urakoze diane ninahazwe ukomeze dukurikiranire iby'ayo matora mu makuru yacu ataha uraza kutubwira n'ibindi umunsi mwiza urakoze nawe geoffrey mutagoma e, mugenzi wacu edi rwema nawe nyine ari mu kirorero gikikije umurwa mukuru washington dc turi kumwe ku murongo wa telefone edi wowe uba ugeze ahagana hehe
urakoze geoffrey jewe ndi mu mujyi witwa loro aho ni muri leta ya maryland ni ukuvuga hafi metero nka makumyabiri na bitanu uvuye mu murwa mukuru washington aha nkaba ndi ku ishuri ryisumbuye rya loro aharimo kubera iki gikorwa cy'amatora
e, aho uri aho ngaho ndumva hari n'akayaga katoroshye ariko eh, aho uri igikorwa cy'amatora kirimo kiragenda gute
navuga ko igikorwa cy'amatora kugeza kuri uyu munota ubwo nahageraga ah, kirimo kiragenda neza abantu ntabwo ari benshi cyane nk'uko byari bisanzwe ku munsi w'itora ah, birimo biragenda neza abantu baraza bakerekwa aho bagomba kunyura hari abantu babafasha abafite ibibazo bakaba babafasha hanyuma n'ikindi kigaragara ni uko ah, hagaragara amamodoka ya polisi ngira ngo ah, nayo ari ahari kugira ngo haramutse habaye ikibazo babe ba baratabara ariko kugeza kuri uyu munota igikorwa kirimo kiragenda neza mu mahoro abantu ntabwo barimo gufata akanya kanini kugira ngo batore baraza bakinjira barangiza bagasohoka bagasubira mu mirimo yabo hashize imyaka ine abanyamerika batoye umukuru w'igihugu ugereranije n'amatora y'ubushize icyo ubona gishya muri aya matora ni iki
Geoffrey icyo nakubwira igishya kidasanzwe muri aya matora cyane cya mbere ni cyiza cyangwa se icyorezo cya virusi ya korona icyo cyorezo cyahinduye uburyo abantu batora muri iki gihugu ubusanzwe abanyamerika bajyaga batora kare ariko muri uyu mwaka byo byabaye ibintu birenze aho abantu bagera hafi kuri miliyoni ijana bamaze gutora mbere y'uko n'umunsi nyirizina ari wo wa none uba naho tukivuga kuri ibyo ngibyo byo gutinya kwandura no gutora kare urabona hari impungenge zishobora kuvuka muri iki gikorwa cy'itora abantu bitwaye bate mu rwego rwo kwirinda kuba bakwanduzanya icyorezo cya virusi ya korona
na hano ndi icyo mbona ni uko buri muntu wese arasohoka mu modoka ye yambaye agapfukamunwa abantu aho bahagaze ku mirongo barahana intera ku buryo nta mpungenge z'uko abantu bari butahe nta kibazo cy'uko bashobora kuba bakwandura iyo ndwara ibyo abashinzwe ubuzima bababwiye nibyo barimo gukurikiza umuntu araza yambaye agapfukamunwa agahana intera na mugenzi we akajya mu cyumba cy'itora agatora agasohoka agasubira mu modoka ye agataha hari ikiramenyekana ku byerekeye igihe ibyavuye mu matora biri butangarizwe
kugeza kuri uyu munota ikivugwa cyane hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni uko biza gushobora kugorana kumenya umukandida watsinze aya matora muri iri joro ubusanzwe ubwo amatora yarangiraga hano nko mu masaha moya abantu babaga batangiye kumenya neza aho ibintu bigana ariko kubera ubwinshi bw'abantu batoye kare kandi abo bantu ayo majwi akaza nayo kubarwa ari uko igikorwa nyirizina muri za leta zitandukanye kirangiye bishobora kuza kugorana kumenya igihe neza tuza kuba tuzi umuntu uzayobora iki gihugu mu myaka ine itanu edi rwema tugushimire cyane ukomeze kudukurikiranira iby'ayo matora buriya mu makuru yacu ataha ni bidukundira wenda urabugeza ahandi uratubwira uko biba bimeze umunsi mwiza urakoze cyane urakoze nawe
arakoze mugenzi wacu edi rwema abanyamerika bakomoka mu bihugu bya afurika batuye hano muri amerika nabo ntibatanzwe muri aya matora mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na bamwe muri bo bamubwira uko iki gikorwa cyo gutora cyagenze aratangira avugana na emmanuel giraneza uba mu ntara ya pennsylvania
umushingantahe emmanuel ngiraneza murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire muba mu gisagara cya philadelphi mu ntara ya pennsylvania iyo ntara nayo ni intara ikomeye cyane rwose muri aya matora y'uyu munsi ku wa kabiri abanyapolitiki bose babiri bariko barahiganirwa icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu ni intara bagendeye cyane rwose kubera iyo ntara ishobora gutuma uwitsinze agira amahirwe menshi yo gutsinda aya matora y'umukuru w'igihugu mbega emmanuel neza mwebwe uyu munsi mwatoye cyangwa mwatoye mu minsi iheze kuko hariho abantu benshi bamaze gutora gushika njyewe natoye mu minsi iheze nakoresheje ikete kubera ko nari nzi ko ntazabona umwanya wo kujya gutora kandi kubera ko dutuye mu muri uyu mujyi usanga abantu benshi bajya gutora ugasanga uri ku murongo umazeho amasaha menshi bitagora bitagora umuntu kubandanya umunsi wose nk'uko twabivuze mu ntango iyo ntara ya pennsylvania mubamo ni intara ikomeye cyane rwose kuri aya matora mbega abanyagihugu abanyamerika muri ko muratora mubona ayo matora abanyamerika bayitavye gute muri iyo ntara yanyu bose abari ku ruhande rwose eka ku mpande zose abarepublika n'abademokarata urabona abanyamerika cyane cyane nko muri uyu mujyi babyitabiriye cyane kubera yuko urumva perezida uriho ubu ngubu nyine ntakunda pansilive ntakunda umujyi wa philadelphia urumva nabo rero bahita babona motivasiyo yo kujya gutora bamwereke yuko bamwumviriza aho ni muri icyo gisagara cyo mu ntara ya pennsylvania ariko intara ya pennsylvania ni intara yatsinzemwo ika yaronsemo amajwi menshi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo ntara yarayitsindiye muri rusange mu ntara yose abanyagihugu nabo bifashe gute bifashe neza urabye mba muri vire ariko ngakorera hanze muri vire umva abanyamerika bose tu- tuyaga usanga buri wese afise idea yiwe cyane cyane nko hanze ha- hanze yo muri ville usanga bashaka yuko perezida trump abandanye ariko mu mujyi ugasanga barashaka undi mu perezida barashaka biden muri aya matora nyine ari amatora adasanzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho tumaze kubona ko abantu batoye muri ubwo buryo mwakoresheje cyane bashoboye kujya ku bibanza bike bike byari byuguruye batoye ari abantu benshi cyane rwose imbere yo kuri uyu munsi ku bwanyu ikintu cyatumye abantu batora hakiri kare n'igihe yego turabizi ko hariho ikiza cya korona cyatumye abantu benshi bashaka kuba bari mu bibanza bidakoraniyemo abantu benshi ariko ibindi bintu byaba byatumye abantu batora imbere y'igihe ntibe A- abenshi usanga bari gutora koko bashaka yuko ibintu bihinduka mu bantu batwaye iki gihugu barashaka ko ibintu bihinduka cyane cyane bivanye n'uko hari amacakubiri y'abanwari usanga abapolisi barashe abanwari ugasanga rero abagenzi abantu benshi barashaka ko ibyo bintu bihinduka Ah, nicyo cya- cyane cyane kiri gutuma abantu benshi bajya gutora bas- barashaka ko byahinduka ibyo bintu mwiteze iki uyu munsi muribaza ko ibiharuro byose bishobora kuba byamaze gushika bagatangaza amajwi cyane muribaza ko muri iki gihe kubera izo mvugo zose twavuze ibiharuro eka umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu ashobora kutamenyekana ah, kuri uyu munsi nk'uko byahora bigenda pansilive sinzi ko bizokunda yuko bashobora kunoba ibyo biharuro uwo munsi nyine kubera yuko ah, hariho abantu batoye bak- bakoresheje amakete kandi ugasanga nko ku- ku mategeko ya pansilive bavuze yuko amakete azoshika nyuma ya saa mbiri z'ijoro batazayabara bazayashyira ku ruhande hama niba u- uwutsinze pansilive atsinze n'ibiharuro bikeya bagasanga hari amakete ari ku ruhande barashaka ko yuko supreme court yangaha izodesida niyo ayo makete bashobora kuyabara urumva rero kubera ko iyi ngiyi iyi state ni ni state niyo sinzi mu mu kirundi ko babivuga Intara.
bayita swing state ni ukuvuga yuko iri iri- ifise iri a- mu- aba- aba- abanyagihugu bashyigikiye republican n'abanyagihugu bashyigikiye democratic urumva biri divize ni abanyagihugu ba- bo muri iyo ntara n'abanyagihugu bashobora gutora umwe muri abo banyapolitiki bariko baritoza ni ukuvuga ko ari intara ishobora kugenda ku ruhande rumwe canke ku rundi yego E, mu- muri make mu guhuranyiriza ikiganiro aho mwibaza ko amatora yo muri uyu mwaka y'umukuru w'igihugu cyane cyane havagenda gute Bir- biragoye kubi- kumenya uko bizogenda kubera cyane cyane njyewe noma niyumvira amatora yabaye muri deniri seze kubera ko bari bakomeza kuraba amakuru ukareba n'ibiharuro bakavuga ati kira arazotsinda ari imbere ari imbere Eh, ukibaza yuko ariko bizogenda ariko siko byagenze urumva rero n'ubu ngubu ni- njyewe iyo unyeretse ibiharuro ntacyo bimbariye ndashaka- ndarindira uwo munsi nyene ndebe uko bizogenda emmanuel giraneza urakoze cyane rwose ku kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika aho murakoze cyane frederic nkundikije kandi yavuganye na komode ndoriyobijya uba muri leta ya michigan we yagiye gutora hakiri kare impamvu yabyo niyo atangira avuga jewe narangije gutora natoye kare kubera ah, korona kubera haba hari abantu benshi cyane umurongo aba ari munini ah, bijya bavuga ngo metero zitandatu hagati y'abantu ntizoroshe gukurikiza twese turatinya kwandura kwanduza imiryango yacu kwanduza abana bacu turabitinya hanyuma natoye kare ariko apwe nka haheze nk'iminsi itatu ine barantelefona bambwira yuko sinyatire nasinye ku rupapuro rw'itora na sinyatire ku ikarangamuntu yanje ngo hariho utuntu tudahuye ko donk iyo bulletin de vote izociba niri izocipa izociba imfabusa none mwaronse akanya ko gusubira gutora ego banderefanya inshuro zibiri hanyuma ndonsa akanya narasubiyeyo ndabereka akarangamuntu yanje baca baragenda barambwira ati voila sinyatire dufise ni iya tariki yo wasinye hariho akantu tubona bidahuye neza baca barabimhindurira ubwo nyene baca bampa iyindi bulletin de vote byatwaye iminota nk'itatu ine biriya birarangiye bati nicyo twashaka nta kindi aho mu ntara ya michigan muri ni intara ikomeye muri aya matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muri amerika murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ba ico barindiriye muri aya matora ku mpande zose abarepublika n'abademokarate ku mpande zose aba republike ni michigani ni ni intara batamenya umuntu ayitsinda igihe kimwe aba republika barayitsinda ikindi gihe aba Repu- ah, abademokarate bakayitsinda ubu rero aba republike bari inyuma ya trump bikomeye cyane abademokarate nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka trump ah, bafise izo batakunze kuri we donke ni imwe mu ntara bayita battleground um, canke swing state nki- utsinze michigan uba ufise amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu ca amerika nk'uko mu bivuze cyane amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni amatora adasanzwe muri leta z'ubumwe z'amerika eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare ari isinzi ni amatora abantu bavuga ko adasanzwe ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora yo muri uyu mwaka ndi amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine um, perezida trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe cyane cyane abantu b'inkewa abantu ah, bava mu bindi bihugu cyane cyane abantu n'iki kiza ca ca corona catumye haba ukutumvikana hagati ya uh, guverineri wa michigan na perezida trump ibintu bya rasizmu yariyongereye gusumba hariho rero abantu bavuga bati amerika si igituzi hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko ubu u- ariko ah, arakwiragizwa nk'aho umengana bisanzwe nibwo bwa mbere twari tubonye aba- abasivile ba- ba- bambaye ibi- bafite ibikoho bafite amajire antibare bagenda ku ku biro uh, by'intara bakamera sawa guverineri nibwo bwa mbere twumvise ko hari mirise zifata ibikoho bagategura umugambi wo wo kunyuruza buramatari nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bavuze bati nonona igisi y'amerika tuzi hati igisi y'amerika yagwanya intambara y'isi yose ishaka eh, demokarasi ishaka liberite ishaka oya ati ibintu bigomba guhinduka imishigane rero cyane cyane ibyo bintu bya bya bya rasizme bya by'amamirisi afite inkoho birakomeye rwose birakomeye ni imwe mu ma- mu ma eta avuga yuko ibyo bintu bikomeye cyane Uyu- ishaka rero yuko ah, ibintu bihinduka rirahari riraboneka uyu munsi nk'uko itariki zitatu ukwezi kwa cumi na rimwe niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ariko araba Ah, kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe n'aho amajwi nka yose aba atarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda araharurwa mu ntara uyu mwaka siko bishobora kugenda abanyagihugu muri iyo ntara yanyu ya Michigan biteze iki kuri uyu munsi ku munsi wa kabiri nko mw'ijoro turiteze uwo ari we wese ashobora gutsinda ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko joe biden umudemokarate ari imbere ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko trump ari imbere cyangwa begeranye cyane ikindi nacyo ah, muri 2016 de sondaje zerekana yuko ah, abademokarate baza gutsinda michigan ariko siko byagenze sevure akadefaranse kabaye gatoya ariko ku munota wa nyuma zarahindutse aba- abarepublike mishigane barayitsinda donke n'ubu abademokarate barizeye kandi bafite ubwoba n'abarepublike barizeye kandi bafite ubwoba nta amahirwe nta turindire reka turindire uko biza kugenda igome reka turindire kandi eh, ndagushimiye cyane rwose komode ndoriyobija ku kanya wate kugira ngo mugane n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri aya matora adasanzwe yo muri muri leta z'ubumwe za amerika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mwakoze murakoze cyane noneho tunyarukire muri leta ya california mu burengerazuba bwa amerika imwe muri leta zifite ijambo mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri amerika fidel niyongabo yavuganye na professor lionel eh, ndayizeye wigisha muri kaminuza ya alliant international university mu mujyi wa san diego ivyo bitigiri vy'abaja gutora ni vyinshi kandi ni vyiza cane ko abantu ah, baja gutora cane cane muri demokarasi ico ni ikintu aba ari ikintu ciza cane iyo ubonye abantu benshi bashoboye kubahimiriza bakagenda gutora abazobayobora mwitegereje ibibazo abanyamerika biteze ko abakandida uko bombi uko ari babiri botorera inyishu mu byo batuma bahitamwo uwo babona ko yoba afise ivyiyumviro vyiza ivyiyumviro nyamukuru mubona ibibazo nyamukuru biraje ishinga abanyamerika n'ibi ibibazo nyamukuru cane cane hariho ikibazo kiriho kirabaho ubu ca covid-19 uh, ico ni ikibazo gikomeye cane uh, hamwe n'ikibazo co kuzamura ubutunzi urabona mu bihugu vyinshi uh, ubu basubiye kugara haba muri europe urumva no ngaha ibitigiri bisa n'ibiriko biraduga vya covid birashobora gusubira bikongereza ingaruka mbi ku gisate c'ubutunzi urumva abaje gutora barifuza kuraba ukungene uwo bazotora yofasha kuzamura igihugu mu cane cane muri ico gisate c'ubutunzi aya n'amatora ariko akurikiranwa cane si gusa muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu no hanze y'igihugu haba iburaya uturere twose aziya reka na afurika ni ikihe ayo makungu yiteze kuzotorwa muri aya matora ni ikihe biteze ku vyerekeye imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'utwo tundi turere tw'isi egume amerika ni igihugu kinini cyane kandi ni igihugu gikomeye cyane ku isi ibihugu byinshi rero birakurikirana amatora yo muri amerika kugira bamenye imigambi ishobora kuzoshirwa imbere hanyuma barabe ukungene uh, bashobora kubandanya bakorana na amerika ariko iciza ni uko uravye no muri kahise imigenderanire ya amerika n'ibindi bihugu uh, yamye ikomeye kandi izoguma ikomeye uh, naho amatora ahetse imigambi y'iterambere uh, imigambi yo gufashanya n'ibindi bihugu irabandanya itera imbere nk'umuzinga tugarutse ngaha muri amerika bavuga ko aya matora abaye mu gihe abitegereza ibintu benshi bavuga ko igihugu ciciyemwo ibice mu buryo bitari bwaboneke kumbure mu bihe vy'imbere yaho ni ikihe mubona umukandida azoba yatsinze amatora yoshobora gukora kugira asubize hamwe abanyamerika nk'uko bivugwa n'abo bitegereza ibintu egume icyo ni ikibazo cyiza cyane ego aya matora nk'uko wabivuze hariho abantu benshi barahimirije abantu benshi kujya gutora ariko urumva muri demokarasi benshi baritoza ariko hatsinda umwe ikintu gikomeye twifuza ni uko uwuza gutsinda hamwe n'uwuza gutsindwa muri aya matora bashobora gutanga ijambo rinywanisha abantu bakabona yuko nk'uko vyabaye mu myaka iheze mu yandi matora bakanywanisha abanyagihugu amatora aheze ubuzima bukabandanya muri make mu kurangiza by'umwihariko ku vyerekeye akarere ka afurika n'ikihe akarere ka afurika kiteze kuzoba yatsinze aya matora ku bijanye n'imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika mu karere ka afurika amerika ihakora imigambi myinshi cyane rwose afurika rero ndibaza yuko barifuza yuko iyo migambi ihari muri afurika ikomeye nko mu bisate by'amagara y'abantu mu bisate by'ubutunzi nk'ubu hariho umugambi wari waratowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani wa prosper africa uhimiriza amakompanyi yo ngaha muri amerika kugenda gukorera muri afurika nk'uyu mugambi muri afurika barifuza cyane ko babandanya kuko urafasha kuzamura ubutunzi nabone ubutunzi bwarashikiriwe n'izi ngorane za covid-19 urumva habaye amakompanyi ajayo aja gufasha iyo migenderanire byofasha kuduza ubutunzi bwa afurika nabone turagushimiye ni professeur uh, lionel remesha yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu turiko turavuga ku vyerekeye amatora y'uno munsi kuwa kabiri muri leta zunze ubumwe za Amerika turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze cyane Fidel
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje ariko tubararikira andi tubagezaho mu kanya nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi mukomeze kumererwa neza